Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayilsaatiin tamsaasu amma jalqaba. Dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa keessatti akkuma baratame tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen har'aaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheen jira haga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtaniin sin hafeera. Dilbata fulbaana kudha jaha bara kuma lamaaf kudha saddeet keessummeessaan keessanirraa namoo daandiitii gara qophiilee keenyaatti ceena. waggaan haaraan itiyoophiyaa torban kana keessa seene ka jijjiirama jalqabametti lafa qabachiisnu jechuudhaan muummichi ministeera itiyoophiyaa dooktar abiy ahmed dhuma torban dabreerra dubbatanii turan dooktar abiy jijjiirama biyyattii keessatti argame hoogganuudhaan hojii isaan hojjetan kan dinqisiifate waldaan ortodoksii itiyoophiyaa badhaasa kenneefii jira gabaasaa iskindir fireew erge tujubeetu wixata dabre dhiyeesse.
barri itiyoophiyaa kuma lamaaf kudhan itiyoophiyaan walitti bu'iinsaarraa gara nagaatti muddama siyaasaarraa gara jijjiirama saffisaa ta'eetti kan itti tarkaanfattee ture dachiin nagaan keessaa dhabame abdii horateeraa siyaasa dukkanni liqimse ifni itti feeraa jedhu xiinxaltoonni waldaan ortodoksii jijjiirama biyyattii keessatti galmeessamaa jiruuf hoogganaa akka ta'an muummicha ministeeraa abiy ahmadiin adeemsa jijjiiramaa kana hoogganaa ta'uu isaaniif jecha badhaasa beekannaa badhaastee jirti. badhaasi kun kan kenname paatriyaarkota waldaa amantii ortodoksii bakka argamanitti ture haadha warraa isaanii giifti duree zinnaash taayyaachoo waliin badhaasa sana kan fudhatan dooktar abiy ahmed beekannaan kun waahiloota isaanii hojii kanneen biroo dabalataa jechuun gaazexeessotaaf ibsa kennaniiru.
ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በአዲስ ዓመት ዋዜማ
waldaan ortodoksii itiyoophiyaa jala bultii ayyaana waggaa haaraa ka jalqabame humnoonni jijjiirama sana hoogganan jijjiiramichaaf kan hojjetan akka jajjabaatan badhaasa hundumaa ga'uudhaaf hundumaaf ta'u kan qabu qopheessitee hiriyoota koo bakka bu'ee badhaasa kana irra akkan fuudhu godhaniiru akeekni badhaasa kanaa ijoon hojii gaarii jalqabdaniittu kun akka addaan hin cinne kadhannaaf. hojiidhaan isin cina dhaabbanna jabaattanii cimina biyyattii akka mirkaneessitan qooda gama keenyaa ba'uudhaaf qophii ta'uu keenya akka hubattan ergaa jedhu kan dabarsu anis ergaa kana waahiloota koo nan dabarsa.
ergaa ayyaana waggaa haaraa ka dabarsan muummichi ministeera abiy ahmed lammiiwwan itiyoophiyaa hojii gaarii hojjechuudhaan akka simatanillee waamicha dabarsaniiru. barri kuma lamaaf kudha tokko bara hojii isaanii guutuu waan ta'eef waggaa kanatti dhimmi ijoo isaan dursa kennaniif maal akka ta'e gaaffii iskindir dhiyeesseef deebii kennaniiru.
በዚህ ዓመት የጀመርናቸው ስራዎች የእኔ ሳይሆኑ የመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ስራዎች በሚቀጥለው ዓመት waggaa kana keessa hojiin jalqabne kan kootuun taane hojiin uummata Itoophiyaa waggaa dhufu hundeensaa akka lafa qabatu ta'a mootummaan caasaa tajaajiluuf mijatu qabatee as ba'a baasii xiqqeessuudhaan waaltaalee misoomaa irratti fuuleffanna hojii nageenyaa biyyoota ollaa waliin jalqabne rakkoon tokko tuun dhagaamiin akka milkaa'u gochuudhaaf kan dhimmisaa ilaallatu martinuu akka irratti hojjetu ta'a.
muummichi ministeerichaa itti fufuudhaan waggaa kana kan irratti fuulleeffatame nagaa buusuu waaltaalee cimsuuf uumuu hooggana cimaa kennuu hojii bu'aa qabu argamsiisuu jalqabuudha jedhan qiyyaafati keenya ijoon dargaggoota irratti yoo ta'u barnoota isaaniitti akka ciman hojii irratti firii gaarii akka argamsiisan kan hojii hin qabaan carraa ittiin hojii argatan babal'isuuf hunda caalaa dhaloota abdii qabu uumuu irratti ta'a jedhaniiru.
kadhagaa jirtan as waashingtan diisii irraa saatalaayitiin saatiin sanbataaf dilbata kadabru raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen filanne dhiyeessuutti fufna. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dooktar Abiy Ahimad pirezidaantiin Eertiraa obbo Saayyaa Safawarqi kibxata dabre kana daangaa biyyoota lameenii kabureef Dibaay Simaa gidduu irratti argamuudhaan sirnaan bananii jiru. Ayyaaneffannaa waggaa haaraa loltoota gam lameeniin Zaalambassaatti geggeessame irrattis argamanii jiru hoogganoonni kun. jaallaneetu kibxata dabre gabaase.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmadiif pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqi daangaa Buree fi Dibaay Siimaa har'eefatti bananii jiru. Hoogganoonni lameen ayyaana waggaa haaraa sababeeffachuudhaan daangaa kana kabanan yoo ta'u, loltoota biyyootii lameenii waliin ayyaana waggaa haaraa kabajanii jiru. daangaan kun banamuun waggootii dheeraaf kan addaan citee ture quunnamtii geejiba daandii akka deebi'ee jalqabu dandeessisa. hoogganoonni lameen itti fufuudhaan asmaraa dhaqanii sana booda sarhaa zaalaambassaa seenan achitti simannaa ho'aan kan godhameef ta'uun ibsameera sirna kanarratti ittaanaa muumicha ministeeraa dammaqa mokonnin ittaanaa bulchaanni bulchiisa naannoo tigraay dooktar dabratsiyoon akkasumas aangoonni sadarkaa olaanaa ka biyyootii lameenii argamanii jiru dooktar dabratsiyoon ummatoota biyyootii lameeniin baga guyyaa kanaaf geessan jedhanii jiru. kan hojiif zaalambassaa jiraachuu isaa natti hime sintaayyoo gammachuu haala har'a ture akkas jechuun naa ibseera.
Jarri lamaanin waraanni asii fi kan achi wajjin asaanii nagaa wal gaafatanii haala gammachuutiin namni ooleetiin baqa ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሌ ባዬ አችት አሰው ፊ አዲ ጎዴ ቱሬ ገሩ ኡመን ባይም ሽርባዋን ጅረኒስ በቃ ሀለሰን ኡመን ጭንቀሜት ከራ ጠበኒ እኒስ በቃ ከራ ጠብናን Saayyaa Saafurqi wajjin karaa onnaa isaaniitiin deemanii achi booda inni jiru garuu haala gaariitiin ammallee haalli afaan isaanii waan tokko tokko hin dhaga'a. Waan inni haasa'aa jiranii haala haarawaatiin har'a akkuma dhalataniin godhameetiin haasa'aa jiranii. Uummanni haala saniitiin bakka wal waamanii kun ka Itoophiyaa gara isaanii deemee ka isaanii gara Itoophiyaa seenee Zaanambaasaa keessa jiranii. Bakka walumaan nyaataa dhugaa jiranii bakka haala gaariitiin hundaa'aa jira. Isaan fakkaata haalli isaa.
Uummanni gammadeera.
Uummanni baay'ee haala malatiin gammadee jira kana jechuu hin danda'u. Garuu baqa wanta asin duraa isaan haasa'anii fi wanni amma jiru kana jechuu hin dandeettu afaaniin baqa baay'ee nama gammachiisudha. Ganamarraa sa'a kudha lamarraa jalqabee haga ammaatitti haala gaariitiin itti fufaa jira jedheetiin.
Fira saafaa kan argate argiteettaa jakeen.
Fira isaanii kan argatan Itoophiyaa achi deemeeti naannolee achi deemee ture. namni baay'ee waan cinqamee tureefi kaasii deemeeti wannaa jedhee namni ol babbadeetiin magarfoona wannaatiin dhagaa baatirii itti fudhataniitiin nama barbaadanii waraqaadhaan maal jedhanii namoota lamaa wal argan argee jira haadhaa fi ilmoodha isaan ol argatanii akka haala saniin argee daa'imni as zaalaambassaa keessa turte abbaan ammoo achi ture achi ol barbaadaa turanii achitti yeroo wal argan argee jira.
Ati gaa'ii duula waraanaa sanaa duraan dhagaa turte har'a garuu achi dhaabattee yeroo argitu maali adda?
Waraanni lamaanuu kan wal bira jiranii wanni meeshaa wanni qabanillee wanni tokkollee hin jiru garuu isaan lamaan nagaa wal gaafatanii maal jedhanii walumaan nyaataa maal jedhan suuraa ka'aa oolanii ammallee waliin nyaataa waliin dhugaa jiran. Gammachuu anillee wanni natti dhaga'ame kana jedheellee ibsuu hin danda'u waan akkanaa kana ani in argaa hin dhagaallee jedhee yaadne arguu miti dhaga'uu dhufu ani yaadeen beeku waan akkanaa kana.
Ituu carraan argamee har'a uummatoota kanaaf haasawaa dhageessisi jedhamte maal jetta?
Anillee gammachuun baay'ee waan natti dhagaafee kana jechuu hin danda'u.
Kun saatalaayitii Naayilsaatiin sanbataaf dilbata sa'aatii lama walakkaadha haga sa'aatii sadiitti ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiittaa nutti ceena. aadaa hawaasa tokkoo mul'isuu keessatti bakki artistoonni hawaasicha keessaa ba'an qaban guddaadha artistoonni oromoo aadaa duudhaaf walumagalatti jiruuf jireenya uummatichaa hojii isaanii keessatti agarsiisuudhaan ga'een isaan gumaachan waan laayyootti ilaalamu miti keessummaan keenya artist hawwii tazarraa sirboota aadaaf hawaasummaa akkasumas immoo ka qabsoo baay'ee siidiif kilippii viidiyootti hojjettee dhiyeessuurra tarte taphaa ayyaana qaammee giddugala oromiyaatti beekamu bifa. qindaa'een uummataaf dhiyeessitee jirti tigistituu hawwii dubbisuudhaan qindeesse kunuuti.
Baqa booruu gannaa dabartanii booqa birraa argitanii yeroo waliin jedhan yeroon birraa shamarran giddugala oromiyaa biratti hiikaa addaa qaba oggaa ganni dhumee birraan bari'uudha jedhu yeroo buqqisaa yeroo aseesaa jedhanii itti sirban of fuulduratti lakkaa'atii eeggatan. wayaa hookan immoo uffata haaratu namaa bitamaa hiriyoota ofii wajjinis walgahanii sirbanii kabajuuf qophaa'an aseesaa goofaree gootaa abaaboon dhoote hoodaa birraan bariite hoodaa jechaati waa'ee qunnii waa'ee buqqisaa waa'ee aseesaa haasa'uudha har'aa artiist hawwii tazarraa asitti affeereeraa artiist hawwii sirba birraa kana irratti sirba ati sirbite isa naannoo atitti dhalattee guddattetti mee maal faa yaadatta ijoollummaa irraa.
Egaa yeroo birraa egaa haalli guddaadhaan eegna yeroo tokkummaa koo keessumayyuu shamarran gaa'ela raawwatiin jechuudha. Nama hunda miti seera aadaa Oromoo keessatti kan sirbu. Egaa inni buqqifannaa yookaan hindichaa irraa eegala ganama immoo walirra naanna'uudhaan wal waamnee wajjin sirbina jechuudha guyyaan addaati.
Buqqisaan jechuunis yeroon laga bu'anii qunnii itti buqqifatan bara qaammeen guyyaa shan ta'e gaafa qaammee shaniiti bara qaammeen immoo guyyaa jaha ta'e gaafuma jahaasan ta'aa jechuudha yeroon manarra deemanii ayyaana kanaa qunnii namaa hiraatii ofiifis wanna argatan dhadhaas ta'e qarshii itti argatan fulbaana tokko ganama waan ta'eef jechuudha qunniin maalinni artiist hawwii tazarraa.
margi kun kan lalisu ganna ji'a sadii ol roobni waan roobuu fi qunni yookaan buqqisaa jedhama maqaan addaasaa lagarras hin margaa yeroo bakka bishaan argate hin margaa marga hidda qabu tokko margi kun egaa mallattoo oromoon qabu keessaa jiidha qabatee waaqa kadhataa buqqisaan kun jiidha jechuudha.
ayyaanni qaamni kun egaa bakka adda addaatti xiqqoo haala adda adda ta'een kabajama sirba baaste keessatti qorannoo uggas goote keessaa ayyaanni kun eessa eessatti faa kabajama.
naannoo shawaa keessatti akkasuma shawaa afran keessaa shawaa lama salaalee fi daamaan tokko walisoo fi amboo immoo tokko jechuudha sirbi isaanii.
mee ati an walisooti fi amboosan nu yaadachiis ta'an immoo kanan salaaleen an yaada ka'a si biratti illee sirbuun danda'u artiisti biratti.
Rakkoo hin qabu. Sirba dubartiiti ayyaana dubartiiti waan ta'eef kun rakkoo hin qabu. Kan naannoo keenya. Ijoollee abaaboo birraa daanguuloo aradaan gama aradaan gama aradaan gama aadaa tulee. Haadha fi wayyaa haadha fi wayyaa haadha fi wayyaa yaamaa tulee. Kun egaa naannoo Walisoo fi Ambootti kan sirbamu. Naannoo Adaamaaf Salaaleettis immoo Aseesaa goofaree gootaa baabandoota oola. Buqqisaa buqqifaan naa buqqisaa buqqifaan. Gurguddaa heerumsiislee xixiqqaa guddifaan. Yaloo filaa kiraarii galtaaya biraa barana. Sisaayii qabda alal jettee bubbeeni.
warri gadi bahee yookaan dhadhaa sindibaa qarshii yeroo fudhatan immoo faarsuun jira ingicaa yookaan buqqisaa sunoo eessa dhaqa.
Kan dubartii keessatti faarsuun hin jiru. Warratu si eebbisa malee birrii fudhatteetu marga kennitaafi waggaa waggaa naagaa of biraa siniin dhabin naa guddadhaa nama guddaa ta'a yeroo nama eebbisa namni guddaan sun jechuudha.
Artiist hawwii sirba kee babbareedaa ayyaana kanaan wal qabatee aadaa kana beeksisuudha hojjechaa jirtu baay'ee guddaadha ammas immoo karaa raadiyoon sagalee ameerikaa nu biraan gahuu keetiif ulfaadhu fayyaa ta'ii ayyaana gaarii.
kan dhageessaa jirtan as waashingtan diisii irraa gadabru raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. miseensonni mana maree yookaan koongireesii yuunaayitid isteetsi dhiyeenya itiyoophiyaa daawwatanii deebi'an koongireesmaan kiriis ismizii miiltonni isaanii wanna arganii deebi'an galma walga'ii seenetii ameerikaa keessatti roobi dabre kana uummataaf ibsa kennanii jiru mootummaan isaanii jijjiirama itiyoophiyaa keessatti mul'ataa jiru gargaaruuf kan hojjetu ta'uu dubbatan soraan marii sana irratti argame koongireesmaan kiriis ismizillee haasofsiisuudhaan gabaasaa ergee qaba.
miseensituu kongireesii ameerikaa imaltuu dhaqan kun gaafa achi dhaqan sunitti bulchoota mootummaa Itoophiyaa gaazexeessota abbootii siyaasaa ijoollee hayimaa abbootii amantiitiif nama hedduu wal dubbatan waan arganiitti waajjira kongireesii ameerikaa keessatti uummatatti himan uummata qofaa miti bulchoota mootummaa Itoophiyaa illee waan arganii dhagaan dubbatan jara kana itti gaafatamaa koreeyaa jaalaa ameerikaa kiriis ismiizitti fuudhee Itoophiyaan dhaqe kongirees wuumen kaaren baasilleen warra dhaqe keessa tokko warra halee dhufeetiin waan qorateetiin dubbat keessa kadhibiin kongireesii ameerikaatti kongireesmaan maayik koofman itti aanaa itti gaafatamaa ministeer haajaa alaa damee afrikaa ambaasaadar tiiboor naajii fi nama hedduu warri cufti afaanum tokko dubbata jara kana itti gaafatamaa koreeyaa haajaa alaa ameerikaa kiriis ismiizitti fuudhee Itoophiyaan dhaqe.
Since assuming office, Prime Minister Abe has begun to implement some of the very reforms that HRES 128 called for. He has released akkan jedhe kongireesmaan kiriis smith muummeen ministeera eegee hojii kana itti kennan waan hedduu hojjate seera wixinee ameerikaan baafatte hr dhibbi tokkoof digdami saddeeti waan inni gaafate hedduu tolchuu jiran nama humna hedduu hidhaa yaas irra deebi'ee jedha nama humna hedduu hidhaa yaas seera muddamsuu biyyattii baafattee hojiirra hambise nama itiyoophiyaa biyya alaa jiru hedduu wal arge dubbatee jedha adoolessi dabrellee isatti araara itiyoophiyaatii fi eertiraa jalqabee jedhe kongireesmaan.
Ethiopia and Eritrea this past July. Indeed, it is hoped that his domestic reforms will also inspire Eritrea.
Itoophiyaaf Eertiraallee wal taraarse biyya namii isii humii hurnii hedduu keessatti hidhamellee fali tokko taateef akkisiilleen waan isii qajeelfatti tolche jarhan keessaa namidham keessaa lama hojjettoota imbaasii Eertiraa ka Ameerikaati yoo akkanaan deemte Eertiraalleen jechuu waan hedduu Ameerikaa waliin qabaachuu dandeettii jedhe. Jari kunin miseensitu kongireesii kun jechuu waan hedduu irratti bulchoota Itoophiyaalleen ayyuu wal mari'atan. isaa fi miseensi kongireesii ameerikaa kaaren baasilleen waan danda'aniin bulchoota hedduu wal dubbannee dhufnee jedhan abbootii amantiillee wal dubbatanii dhufan fakkeenyaaf abbaa amantii itiyoophiyaa keessa kaatolikiillee keessa abbaa maatiyaasillee wal dubbataniitiin waan argan keessumattuu waan baqattoota irratti waan wal dubbatan akkan jedhu.
One impression I had was a profound feeling of change and optimism the likes of which I have not seen in Ethiopia ever.
Wanni guddoon an arge qalbii jijjiiran feetu. qalbii qofaa miti abdii jijjiiramaaf qophoofte tan wanni guddoon an arge an qalbii akkanaa kan takkum itiyoophiyaa keessattuu iyyuu argeetin hin beeku waan jidiqqa keessatti hojjetu kanaa fi muummeen ministeera galata argachuu malee jedha taatullee jijjiiramee biyyatti keessi jirtu kunin walitti aaneetiin gargar cituu malee jedhe kongireesmaan kiriis smith.
For example, the notorious Charities and Society Proclamation and the Anti-Terrorism Proclamation both passed in 2009.
fakkeenyaaf seerii jaraa NGO yookaan ammoo jaraa biyyi nagaa dhowwuun to'atanii jedhaniitiin barhuum lamaa fi sagalii baay'ee ammallee fulumusii ta'an jira warri hidhaayaa kun dhugaa fedhe yookaan ammoo aqqee argachuu fedha wanni warri manidhaa keessatti ta'e wanni warri afaan ofiitiin nutti hime waan afaan kennaan isaan timuu dandeenyu miti nami koomishiinii mirgi dhugaa dhaabachuu malee jedheetiin gaafachuu jiraa jedhe akka koongireesmaan ismiis faatii jedhanitti nama miliyoon lamaa fi kuma dhibbi shaniitti itiyoophiyaa keessaa baqate.
There also needs to be an opportunity for people, people who have been displaced to return home. Catholic Archbishop Abraham Desta of Mexico.
Nami baqate qabu ofiitti galuu male qeesiin amantii yookaan abbaan amantii kaatoolikii Abrahaam Desta Itoophiyaa damee maqii irraa nam miliyoon lamaaf kum dhibbi shanii caalatti baqatee jedheetiin natti hime jedhe kun qarqaarsi fedha ijoolleen isaaniilleen carraa barnootaa argachuu malanii jedhe namilleen jireenya dansaa qabaachuu malee jedhe koongireesmaan Chris Smith.
The economy needs to grow to provide jobs for many youth, including those who have participated in protests and civic disobedience. Reforms in the economic Jireenyi qajeelee ijoolleen kaa'imaa hiriir ba'anii jijjiiram barbaadaa bahanii waan jijjiiram gaafataniif kana hojii qabaachuu jijjiiramni kun isaanillee ga'uu male. Gochi durii mali jireenya dhabdeetiin rakkate ta'anii dinagdee keessaa qooda qabaachuu malte. Hojiin jabduun irratti hirkatan jiraachuu malte jijjiiramni kun gargarcituu malle waan akkanaaf akkanaa dhaloota tokko keessatti argatanii waan argatan kana harka fudhabuun mallee jedhe. kaaren baasilleen miseensota mana marii ameerikaa dhiyoo itiyoophiyaa dhaqaniitiin galan keessaa tokko muummeen ministeeraa akka dansaa deemuu jira taatullee wanni gufuutti ta'a hin dhabamtuu jedhu.
However, we do know that he faces daunting challenges ahead, including regional security issues.
Ee wanni isi dhibaa hedduun jiraachuullee hin dandeenye fakkeenyaaf nagaa naannoo eegi laalteetiin jettu rakkoo mirga namaa hadurii biyyittiituun keessa dabarte eegi laalteetiin jettu wal dhab gosaa laalteetiin jettuun illee waan gufuutti taa ta'uu danda'a itti gaafatamtooti EPRDF jijjiiram kan hin feene kan yaadi isaanii qofa fedhan illee jijjiiram kan gufachiisuu fa danda'an nu akka Ameerikaatti ammoo biyyitaan akkamiin qarqaarraa jenneetiin laaluu jirraa jedhu qophiitaan nu robbaafanne qophiitaan keessa diddachaan an soraa lafeeti.
kun raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti gara qophiittaa nutti ceena. walitti bu'iinsa dargaggoota simannaa hoggansa adda bilisummaa oromootiif magaalaa finfinnee keessatti alaabaa dhaabichaa fannisaa turaniif garee dargaggootaa kabiraa gidduutti magaalaa finfinnee keessatti walitti bu'iinsa uumame irraa kan ka'e jimaata dabre kanallee miidhaan dhaqqabuuf humnoonni mootummaa dhukaasa banuun isaanii himamee jira. gama biraatiin immoo federeeshiniin dargaggoota magaalaa finfinneef koreen simannaa hoggansa adda bilisummaa oromoo ibsawwan baasaniin lammiiwwan biyyaa finfinnee keessaaf kutaalee biyyattii adda addaarraa dhufanii sanbata hoggansa adda bilisummaa oromoof simachuuf jiran akka mirgi isaanii eegamuuf gaafatanii jiru muktaar ibsawwan kanneeniif kabiroo akkasumas oolmaa guyyaa jimaataa ilaalchisee gabaasaa qindeesse qaba.
walitti bu'iinsa bulchiinsa magaalaa finfinnee kutaalee garaagaraatti keessaa hoo gollalleetti tibba kana itti fufee walqabateetiniin rakkoo kana furuudhaaf har'a federeeshiniin dargaggootaa bulchiinsa magaalaa finfinneetii fi koreen simannaa hoggansa adda bilisummaa oromoo waliin finfinnee hotel heeltanitti ibsa kennanii jiru ibsa isaanii kanaanillee garaagarummaa keenya dhiphisneetiniin keessummoota kana simachuu qabna hunduu haala ilaalchasaa itti ibsatuu fi dimokiraasii ammayyaa irratti xiyyeeffachuu qabnaadhaan. akeekaniitiin jiru pirezidaantiin federeeshinii dargaggoota bulchiinsa magaalaa finfinnee dargaggoota babuu baqqalallee gamasaatiin biyya waliin qabnu kana keessatti hundinuu qixaan yaada keenna ibsanneetiniin bilisummaa yaadaa kabajuu qabnaa dargaggoonni keennallee kana dhaga'aa jechuudhaan dhaamsa isaanii dabarsan.
ሀገራችን ኢትዮጵያም ሆነች ከተማችን አዲስ አበባ
biyyi keenya itiyoophiyaanis ta'e magaalaan finfinnee kan uummattoota itiyoophiyaa maraa kan sabaaf sablammoota itiyoophiyaa maraa amaarris oromoonis tigraayis kibbaas wal jaallachuudhaan kan keessa jiraatan magaalaa nageenyaati jechuudha haala gammaa turetti magaalaan kun kanneen ilaalcha siyaasaa adda addaa qaban kanneen amantaa adda addaa qaban afaan adda addaa dubbatan namoonni lammiiwwan kan keessa jiraatan jechuudha kanaaf magaalaa kana keessatti qaamonni yaada siyaasaa adda addaa qaban utuu bilisummaa warra kaanitti hin bu'iin. yaada isaanii akka barbaadanitti bilisummaadhaan ibsachuu haalli itti danda'an uumamuu qaba haala kanaan naannolee adda addaa keessumaa naannolee finfinneettis ta'e kutaalee biyya keenya adda addaa keessaa hoogganoota adda bilisummaa oromoo simachuudhaaf lammiiwwan keenya dhufan ni jiran kanaaf lammiiwwan kun mirgi isaanii eegamee fi keessummaa isaanii sirnaan akka simatan haala mijeessuu ilaalchisee magaalaa keenya. guutummaatti kan nagaa qabdu taasisnee qooda keenya akka gumaachinu waamicha dabarsuufan fedha.
walitti qabaan koree simannaa hoggansa adda bilisummaa oromoo dr bulii ejjetaallee keessumoonni dhufaa jiran kun dimokiraasii biyya kanatti diriirfamuuf bu'uura guddaa kan kaahuu danda'anii fi silaa caffee afneetiin simachuu qabnu malee kun silaa uumamuu hin qabneedhaan dubbatan amma dargaggoonni kunniin haala caasaa isaaniitiin dhagahamtii qabu waan ta'eef rakkoo kana furanii gama tasgabbiif nageenyaatti dhufna jenneetiniin abdanna jedhan.
dargaggoota magaalaa kana keessa jiran biratti immoo dhageettii qabu jennee yaadna isaan dargaggoota kana tasgabbeessuu ittimuu warra dhagaa guuree ba'u warra baandiraa yeroo ijoolleen oromoo maxxansan gadi buusan asitti dhaabuu hin dandeessu kan jedhan dhaabachuu hin dandeessu warra jedhan isaan bira dhaabatanii waan kana tasgabbeessu ofirraa deebi'aa jechuu gorsuu simannaa kan immoo akka gaariitti akka inni raawwatuu fi gorsaa fi gargaarsa addaa gochuutu irraa eegama jedhee yaada.
jeequmsaa fi yaa'iin kun hadhallee itti fufeetiniin ooleetiniin jira isuma kana taajjabuudhaaf gullallee haga naannoo buufata konkolaataa askoo jedhamutti illee dhaqeetiniin laalee jira poolisiin namoota hedduu akka gama magaalaa gidduutti hin gallellee kan itti hubadhe namoonni haala kana keessa turanillee akkana naan jedhanii natti himanii jiru.
Namni madannee chaarasaa geenyuun dabartan jedhanii boombii nurratti darbachuu jalqabanii achiin booda dubartas deemne boombii darbachaa dhaqanii booda rasaasumaan gadi qabanii ijoollee kukuffisuutti ta'an. Ammas gommaa qabsiiseeru uummanni gimmaayini darbeera garuu gimmaayini immoo deebi'aa.
Bu'uura rakkoo kanaa gama hundaan qaaqa fide kanaan wal qabatee qaamni tokko isa gama biraatitti quba qaba. Hunduu walitti sababata. Kanneen alaabaan adda bilisummaa Oromoo hin dhaabbatiniin buusaa jiranii fi mormaa jiran keessaallee waan isaan alaabaa keenya buusanii fi halluu daandii irratti dibaa turaniif walitti bu'iinsi kun ka'eedhaan mormata.
እነሱ ፍላጎታቸው ቄሮዎች ያኛውን አርዶ የራሳቸው መሰካት ነው። የአዲስ አበባ ወጣት አታውርዱ፣ ከፈለጋችሁ ከጎኑ አቁሙ ነው። መሬትና fedhiin warra qeerroo sana buusanii kan isaanii fannifachuu barbaadu dargaggoonni finfinnee immoo dhiisaan buusinaa yoo barbaaddan achi cinaatti kan keessan dhaabbadhaa kan isaan jedhan kan gimboota torbaa yeroo simannaan geggeeffametti karaa nagaatiin geggeeffamee xumurame amma immoo kan keenya sinirratti feenaa jedhu jarri qeerroo yoo barbaadan achi cina dhaabbachuu malee kan keenya buusuu hin dandeessan jedhani dargaggoonni immoo.
Dargaggoon gama biraa simannaa hoggansa adda bilisummaa Oromootiif alaabaa osoo dhaabu naannoo mana barumsa Madaaniyaalam jedhamutti arge ammoo tuttuqqaa fi qoxxeen addallee dhaabbachuu didee kunoo hojii silaa hojjennu irraa haala kanaan danqabneetiniin dhaabbataa jirraadhaan naaf ibse.
Akka yaadnetti nuuf adeemaa hin jiru. Wanti jiru immoo mootummaanis cal jedhee nu ilaalaa jira. Kanaaf asuma dhaabannee kuma dargaa jirtu kana callamanii dhaabachaa irra jiru. Waan goonu wallaallee sabnis karaa hundumaan galuu dadhabee dhaabachaa jira jechuudha. Sanuhiin irraa buusu isa kaan immoo hin gubu. Nuun immoo yeroo nuyi mirga keenya falmachuuf kaanu nuun itti hin bu'inaa nuun jedhu. Isaan immoo hin sirbu akka barbaadan godhatu. Egaa mirgi kun Oromoodhaaf hojjechaa hin jiru jechuudha. Warra kaaniif hin hojjeta. Saba Oromoo garuu bakka hin bu'u jechuudha.
Hokkoraa fi jeequmsa guyyaa kaleessaa uumameen dhaabbilee hedduu kutaa magaalaa gullallee keessatti argaman irratti haleellaan xiyyeeffateetiniin miidhaan garaagaraa dhaqqabeetiniin jira. Haleellaa kanaanillee keessaahuu mana barumsa afaan Oromoo kan jeneraal Taaddasa Birruudhaan moggaafame irratti dargaggoonni gurmaahanii dhaqaniitiniin miidhaa guddaa dhaqqabsiisuudhaaf yaalii taasisanillee dallaan mana barumsichaa ol dheeraadhaa fi jabaa ta'uu isaatiin walqabatee miidhaan guddaan osoo hin dhaqqabin hafeetiniin jira. Ta'ullee garuu balbalaa fi foddaa tokko tokko irratti kanatu raawwateedhaan dubbatu durataa mana barumsa jeneraal Taaddasa Birruu obbo Dhaabaa Tarrafaa.
Sa'aatii saddeet keessa dhufanii utuun dhufiin fuuldura namoonni naannoo irraa wanta isaan mari'achaa jiran kana nutti himaa turanii mana barumsaa kana hin gubna manni barumsaa kunas hin bulu namoota achi keessa jiran seennee ukkaamsinaa kan jedhu sa'aatii saddeet keessa ammas hin dhufanii balbala guddaa dhiisanii cinaacharraan dhufaniitu biiroo nurratti tumanii dhagaadhaan biiroo nurratti tumanii baandiraa magariisa keelloo diimaa sana qabataniitu isheen obaandiraa jechaa deemu.
Mana barumsa kanaan dabalatatti illee yuunivarsiitii Rift Vaaliitii fi kolleejii Kiyyaameet jedhamu daandii aspaaltii irratti argamu irratti illee dhagaadhaan foddaan caccabuu fi miidhaaleen garaagaraa dhaqqabeetiniin jira. Miidhaalee dhaqqabe kana keessaayyuu kan yuunivarsiitii Rift Vaalii damee guullalleetti dhaqqabe xiqqoo hammaateetiniin mul'ata. Diiniin kolleejichaa Dr. Sambatoo Bushaallee waan mudate haala kanaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsanii jiru.
sa'atii shanii amma sa'atii saddeet gidduutti kan jirudha. Dhaadannoo adda addaati kan waan jedhaa deemanii mana kana akka akka jirutti dhagaan hin hafne utuu barataan jiraate lubbuun namaa nuyi hin hafu ture kutaa keessa. Kutaan barattoonni keessatti barattoonni yuunivarsiitii kanaa keessatti baratanii foddaansaa yookaan mastawaatiinsaa kudha tokko akka jirutti hojii ala ta'ee jira. Dhagaadhaan barbarri balballi gurguddaan yuunivarsiitii kanatti galagamuu sadii. akkasuma hojii ala ta'ee jira. Sababa kanaatiin amma yuunivarsiitiin kun hojii dhaabee jira cufamee jira.
Miidhaa fi haleellaan kun gama biraatiin illee naannoo Bataskaana Yohaannis jedhameetiin waamamutti baankii intarnaashinaal Oromiyaatii fi baankii hojii gamtaa Oromiyaa irratti illee dhagaadhaan foddaaleen caccabaniitiin arginee jirra. Baankiin intarnaashinaal Oromiyaa haaluma kanaan guyyaa har'aa kanayyuu balbala isaa cufee tajaajila osoo hin kennin oole. Rakkoo hokkora uumamaatiin jiru kanaan walqabatee bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa kaleessa galgala ibsa baaseetiin jira. Pireezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaallee eenyumtuu alaabaa fi faajjii isaa qabateetiin walabummaadhaan akka socho'uu danda'uuf mootummaan mirga kenneetiin labsuu isaa kaasanii kaayyoon mootummaa daandii dimokiraasii saaqaniitiin haala mijeessuun akka hunduu yaada isaa ibsatuu fi eenyumtuu wal ugguruudhaan mirga hin qabuudhaan dubbatan.
Wantoonni tatattaa'aa turan tokko tokko waan babbareedan miti. Kan abbaan barbaade alaabaa mataasaa ba'ee qabachuun bahuun mirgadha. tokko kan isa tokko dhoowwuun daangessuun irra hin jiraatu. Warri kanaan dura garee keenya simanna jedhanii alaabaa mataa isaanii qabatanii bahanis nuti toles nuti toluu baates mirga isaanii kabajnee ilaalaa turree jirra. Hanga mirga keenyatti hin buunetti hanga mirga saba keenyaatti faayidaa saba keenyaatti hin buunetti na fayyada kan jedhu qabatee hoo ba'e nuuf homaa wayyuu miti jennee dandeenye danda'uus qabna waan ta'eef ilaalaa turre.
Miidhaa namaa fi qabeenya irratti dhaqqabe kanaan wal qabateetiniin poolisiin bulchiinsa magaalaa Finfinnee ibsa akka irratti nuu kennuuf irra deddeebineetiniin yaalleetiniin jirra. Biiroo isaaniitti illee dhaqneetiniin kan dubbisne koomishinar Daggifee Badii ammatti qoranneetiniin wanti qindeessine hin jiru jechuudhaan nu beellamaniitiniin jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinnee.
raadiyoon sagalee ameerikaa sagantaan afaan oromoo galgala keessaa saa lamaa walakkaa jalqabee haga saa sadiitti saatalaayitii naayil saatii irratti sagantaa sanbataaf dilbata dabarsu kanarraa asirratti raawwata sagantaa booruutiin walitti deebinaa nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.